이게 내라디오 이수이 야메리카 이라디오 이수이 야메리카 이삼이 아니라 이 워싱턴 DC mu kirundi mu kinyarwanda muri bene inshuti mwese twazindukanye muri kumwe na Frederic Munikije mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya Shotweve ku metero cumi n'icenda na ku metero mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi y'Amerika ikaze mu makuru yacu yo mu gitondo reka dutangure ibiganiro vyacu ku makuru ahavugwa hirya no hino kw'isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana mwaramutse frederic turayahera muyavugwa muri afghanistan abasirikare cumi na babiri ba leta z'ubumwe za amerika barishwe abandi cumi na batanu barakomereka mu gitero ca bombe cakozwe n'abiyahuzi ku murwa mukuru kabul muri afghanistan ejo ku munsi wa kane general kenneth mackenzie arongoye ibiro vya gisirikare muri amerika yavuze ko hari n'igitigiri c'abasivile ba afghanistan bapfuye abandi barakomereka muri ico gitero yegetse ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu yongeye koko bariko baregeranya ibiharuro vy'abapfuye general mackenzie yavuze ko indege za amerika zitazohagarika guhungisha abantu bifuza kuva i kabule naho iki gitero cabaye yavuze ko yiteze ko isis izogerageza ibindi bitero ariko ko bitazobuza ko igikorwa biyemeje bagisozera abategetsi ku isi ntibatevye kugira ico banegura kuri ico gitero umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu onu antonio guterese yavuze ko aneguye ico gitero nk'uko umuvugizi wiwe stefani dujarike yabivuze nayo perezida biden wo muri leta z'ubumwe za amerika yavuze yuko iki gitero kitazo kwijana bategerezwa kwihora uko bishoboka kose umunyamabanga mukuru wa otani jens stoltenberg nawe yanditse kuri twitter ko nawe aneguye yivuye inyuma ico gitero c'iterabwoba avuga kandi ko ishiramwe arongoye ico ryashize imbere ari uguhungisha benshi kandi mu buryo bwihuse uko bishoboka iki gitero c'iterabwoba muri afghanistani carasibije umubonano umushikiranganji wa mbere wa israeli yari kubwirana na perezida joe biden hano i washington ejo ku munsi wa kane uyu mubonano wa mbere hagati ya naftali benete hamwe na perezida joe biden waciye wimurirwa kuri uyu wa gatanu itorokanzo ry'amakuru ry'abongereza reuters ryavuze ko iryo runguruza ryatewe n'ico gitero c'iterabwoba kubera perezida biden yaciye atwagwa no kugikurikiranira hafi ibi biganiro hagati y'abo bategetsi babiri bizoba bishimikiye kuri irani ibibazo by'umutekano hamwe n'ikiza ca korona nk'uko reuters ryabivuze
washington ijwi rya amerika muri afurika tuyahere muri nigeria umutegetsi w'ishure mu buraruko bwa nigeria yavuze ko abagabo bitwaje inkoho barekuye bamwe mu banyeshuri ijana na mirongo itatu na batandatu banyuruje mu kwezi kwa gatanu abo bana banyurujwe bahora biga ku ishuri ry'abayisilamu ry'ahitwa salihu tanko muri leta ya nigeri barimwo uwufise imyaka itanu abubakar garba al hassan aserukira abigisha kuri iryo shure nta gitigiri yatanze c'abarekuwe ariko abavyeyi bari bamaze indwi ziheze baca ku biti no ku mabuye kugira batororokanye udufaranga abo baba banyuruje basaba kugira barekure abana babo barekuwe haciye umunsi ibimesha makuru byo muri ako karere bivuga ko umuvyeyi umwe yavuze ko batandatu muri abo bana bafiriye iyo banyururijwe ahandi havuga ubwicanyi ni muri etiyopiya abantu barenga amajana abiri na cumi barishwe mu mvururu zishingiye ku moko mu ntara ya oromo mu ndwi iheze komisiyo yigenga iharanira agateka ka muntu muri etiyopiya yabivuze ejo ku munsi wa kane iyo komisiyo ya leta ariko yigenga yavuze ko babonye ubwo bwicanyi bavuze ko abagabo bitwaje ibirwanisho bakorana n'abaroberi bagwanira guhabuza intara ya oromo bishe abantu barenga ijana na mirongo itanu kuva ku itariki ya cumi n'umunani y'uku kwezi k'umunani iyo komisiyo yavuze ko mu minsi yakurikiye haciye haduka ubwicanyi bwo kwihora bushingiye ku moko bwahitanye abandi bantu mirongo itandatu urakoze aroyiza bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini mu ntara zitandukanye zo mu rwanda haravugwa abanyagihugu babangamiwe no kuba barubakanye ariko ntibandikwe mu bitabo byabigenewe cyangwa ngo bahabwe ibyemeza ko bubakanye mu buryo bwemewe n'amategeko maze bigatuma hari uburenganzira badahabwa kubera kudashobora kugaragaza ko bubakanye twebwe twasezeranye muri mirongo inani na gatanu nageze ku murengero banga basezeranye icyo gihe ndabwije bitabo bati bifite barambwira ngo nda wundi muti uretse kongera gusezerana abo ni bamwe muri abo banyagihugu baba i rubavu inama nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd ejo ku munsi wa kane yaratanguje ikoraniro rizomara iminsi ibiri ribera mu ntara ya ngozi mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge ejo ku munsi wa kane yaremeje ko aimable karasira akomeza gufungwa imbere y'uko urubanza rutangura mu mizi izi nkuru zose hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja muri kumwe abandanya komeza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini tuyatangurire mu burundi inama nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi cndfdd ejo ku munsi wa kane yaratanguje ikoraniro rizomara iminsi ibiri ribera mu ntarangozi bimwe mu bizo higirwa no kurabira hamwe ukuntu demokarasi yonagurwa hamwe n'ukuntu uyu mugambwe ukorana neza n'iyindi migambwe yahiganye mu matora y'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu pierre cavere niyo nkuru umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi cndfdd yifuza ko uwo mugambwe uteza imbere uburundi bugashika ku iterambere rirama haba mu by'ubutunzi iterambere rusange umutekano n'imibano reveriyano ndikuriyo mu gutanguza inama rukokoma ya komite nyobozi y'uwo mugambwe uturukamwo umukuru w'igihugu iriko ibera ingozi muri komine mwumba yemeza ko imigambi y'uwo mugambwe ibwirizwa gushigikirwa n'iyindi migambwe bahiganywe mu matora yawushikanye ku butegetsi mu mwaka uheze dukoraniye hano kugira ngo tubandanye ikivi abagumyabanga badushinze reka mbere n'abenegihugu b'uburundi muri rusange ni ukwibukanya rero ko uburongozi bw'igihugu bushingiye kurangamutima k'umugambi cndfdd kaduha intumbero y'iterambere rikomoka ku mene igihugu rikongera rikamugarukako imigambi abenegihugu bahisemo muri myinshi yahiganwa muri demokarasi matora aheruka ni nkoramutima nk'umugambi isoko ry'iyo migambi kugira ngo twirimbure turabire hamwe ibimaze kurangurwa kuva amatora abaye twumvikane no ku ntambwe ikurikira kugira ngo dushike kuri rya hangiro ryo korohereza no guteza imbere abarundi n'uburundi bwacu leta irongora ikayobora abarundi mu iterambere no gukunda igihugu ibihangange muri uwo mugambwe uri ku butegetsi cndfdd uhereye ku mukuru w'igihugu birimwo indongozi mu bisata bitandukanye vy'igihugu abatwara umugambwe mu ntara no mu makomine inararibonye muri uwo mugambwe n'abandi barenga ijana bagize komite nyobozi bahamagarira abanywanyi b'uwo mugambwe kudasubira gusotorana nabo mu yindi migambwe ahubwo ko bokubahana reveriyano ndikuriyo abahamagarira gukora ibikorwa biha ishusho nziza igihugu aho gucambika iceyi mu makungu hamwe no kwirinda gutoteza abo badasangiye ivyiyumviro vya politike kuba abavyeyi aburongoye biyumvamwo ukwitanga no kuba koko akarorero no kuba ubwirukiro bwa burongoye ataguhahamira amarongo mube akarorero bose babagane kandi babigane kwicisha bugufi sogokuru wacu imboneza yamaho yarabivumereye ati imana dukomeza ngo duhagarare ku bandi ahubwo idukomeza ngo duhagararire abandi indongozi nziza iremera guhanurwa indongozi nziza ziruzuzanya zisamburana zemera gufashwa guhanura guhanurwa gukeburwa zemera kwigishwa n'ibihe kwigishwa n'abantu kuremesha amahoro umugambwe seneri watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora aheruka n'umwe muyagiriza uri ku butegetsi n'intwaro ko babangamira abanywanyi n'ibikorwa by'uwo mugambwe utavuga rumwe na leta uwo mugambwe wemereye ijwi ry'amerika ko abanywanyi barenga ijana na mirongo itanu b'uwo mugambwe n'ubu bagifunzwe bazira ivyaha vyakozwe mu gihe c'amatora agaton rwasa twari uwo mugambwe yizeye ko hamwe indongozi z'umugambi uri ku butegetsi cndfdd zitanze ijambo ry'ihumure nyabona abanywanyi babo zikababuza guhohotera abanywanyi ba senel ko ibintu vyohinduka abasenel nabo nyene baributswa kubaha abo badasangiye umugambi icyohinduka rero ni inyifato yogirwa na bamwe n'abandi ni uko kandi abarundi n'abarundi kazi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe cnl atari umugambwe wo guteza umudugararo mu gihugu kuko hari abantu benshi bakoresha amarementanya bakoresha iterabwoba kugira ngo baburabuze abandi batagira n'ibyo bokwitwaza umukomiseri rero uwo ari we wese uwo muntu ajejwe amabanga haba mu ntwaro haba mu butungane yaba bamwe bajejwe igendereza uwo ari we wese niyumve yuko abaseneri inyankamugayo n'abarundi banyotewe uburundi bwa bose uburundi burangwa n'iteka n'itekane abagenda rero kuja kudodobereza abandi babima amatwi ku banywanyi bacu icyo tubasaba ni ubwitonzi nk'uko twabye tubivuga kwihanganirana no kwihanganira abandi hanyuma twese twubahanye twubahirizanya igihugu kigira amahoro n'itekane gusumba muri iri koraniro rizomara iminsi ibiri bitegekanijwe ko hari n'amategeko amwe amwe agenga uwo mugambwe azohinduka hatogwe n'abakomiseri bashasha ku rwego rw'igihugu imbere y'uko binjira ahabera iryo koraniro ku mutumba wa buye uvuka ko nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu petero nkuru nziza bagenzi we bita imboneza yamaho bose babwirizwa kwipimisha ikiza c'umugera wa korona umuvugizi w'uwo mugambwe nansi ninete mutoni yasiguye ko ari mu ntumbero yo kwirinda ko atawohava yanduza abandi yongera ko kwari n'akarorero keza gatanzwe n'indongozi kugira ngo abarundi bose bijukire ingendo yo kwipimisha no kwirinda akaranda ka covid cumi n'icyenda pierre clave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre claver niyo nkuru ku bijanye n'iyo nama y'umugambi w'iko butegetsi cndfdd hamwe n'ibiri ku rutonde rw'izo kwihwezwa birimwo kurabira hamwe ukuntu demokarasi yonagurwa hamwe n'ukuntu uyu mugambwe ukorana neza n'iyindi migambwe yahiganywe mu matora y'umwaka uheze umuvugizi w'umugambwe cnl terence manirambona avuga ko umugambi wo kunagura demokarasi no gukorana n'iyindi migambwe ari umugambi mwiza ariko kuri we igihambaye ngo ni ukwisunga amategeko no kubahiriza ubwigenge n'uburenganzira bw'imigambi murakoze ningira ngo kumbure nuko bimwe mu byo biga tutabimenya neza ariko hajyemo ijambo kunagura urumva umuntu anagura ikintu kiba gisanzwe kitameze neza ngira ngo barabonye utunege dutandukanye tujye turashikiza ijya n'ino ngira kumbure kumbura zawe ijya n'ino barabe icyo bahinduka ikindi naje ni uko iyo bavuze gukomeza intwaro rusange ya demokarasi ni ukuvuga ni uko abantu bahana mu butandukane bwabo bw'ibyumviro bya politiki imigambwe igakora mu bwisanzure ikurikije amategeko imigambwe ikaronka uburenganzira bwo gukoresha amanama atangorane ikaba y'abanyamigambwe abarundi umwe wese akaja mu mugambo yifuza atangorane ibaza yuko imugirire zotofata inzira nziza zotanga icyizero ariko turavye ivyo tubona uno munsi ku rubuga rwa politike naho bisa bisa na bene ivyo kuko tubona bihushanye turabona yuko inama z'umugambwe mugambwe sene gushika uno munsi zirabandanya ziburabizwa ko zikorwa ugasanga abajejwe intwaro abajejwe umutekano gusa nabo bageze igihe basohora n'abanyamugambwe bari mu ngoro y'umugambwe kugira ngo mwarumvise ko n'abantu tubura irengero turafite abatari bake twabuze irengero murumva yuko rero ikibazo cyo kutihanganirana canke kunabura gukorana no gusahizanya kw'imigambwe birasaye kure nk'ukwezi rero twibaza ko niba zagiye mu byo biga kugira ngo nyinshi zoboneka kumbure aboneke agahengwe aka kamo gaterwa abanyamugambwe ku mugambi uri ku butegetsi ni akamo namwe mushobora gutera abanywanyi banyu n'umugambwe cnl ntibasubire gusotorana n'umugambwe uri ku butegetsi twebwe ako kamo twabaye aba mbere kugatera abanyamugambwe turanagatera mbere n'abarundi muri rusange yuko niyo abantu badafite icyo bahurizako mu vyiyumviro vya politike icya mbere ni uko bose batahura ko ari abarundi kandi bipfuriza ineza igihugu ariko rero twagiye tubona yuko umuntu atari mu mugambo uri ku butegetsi hariho n'imvugo zagiye zirakoreshwa bakamwita injavyi bakamwita igipinga n'ayandi majambo atabereye wumva neza ko ataza gutsimbataza intwaro ishingiye ku byiyumviro bitandukanye kuko n'ibwirizwa shingiro riremera yuko imigambwe ibaho mu majambo make mu mugambwe cnl muriteguriye gukorana n'umugambwe uri ku butegetsi twebwe dukora icyo amategeko aturekurira imigambwe amategeko agenga uko imigambi ikora twebwe twaba tu- tuyisunga n'ubu tuzoyisunga ariko tugasaba tuti n'abandi nabo bayubahirize kuko twe tuyubahirije hama umugambi urongoye igihugu canke abanyamugambi bawo ntibatwubahirize murumva kukorana naco bigorana twebwe rero tuzokora ibyo duhabwa n'amategeko y'igihugu nayo ariyo twisunga mu bikorwa vyacu vya misi yose nk'ubu kumva ko nk'abanyamugambwe bafatwa ngo bariko baregeranya amafaranga yo kubaka ingoro y'umugambwe kandi amategeko ategekanya neza yuko abanyama- umugambwe utungwa n'abenewo kumva ko nk'ivyo ntabwo biba ari ingendo yerekana neza ko abantu bashobora gukorana mu burenganzira bamwe bose bahabwa n'amategeko Eh, mudutomorere ariko mu gihe umugambi uri ku butegetsi woshira mu ngiro ivyo uri kurakora muri uyu mugambwe wanyu muriteguriye gukorana n'umugambi uri ku butegetsi twe twama dusaba ko amategeko yubahirizwa yubahirijwe burya bamwe bose bafise ivyo amategeko barekurira ntibabikore rero natwe tugakurikiza amategeko burya twese twubahirije amategeko nta ngorane n'imwe yosubira kuba ikingorane dufise n'umunsi niho nyango ry'amategeko hamwe bamwe mengo bafise uburenganzira abandi ntibabugire terence manirambona muvugize umugambwe cnl murakoze cane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda naho sentare nkuru ya nyarugenge ejo ku munsi wa kane yaremeje ko aimable karasira akomeza gufungwa imbere y'uko urubanza rutangura icese karasira aregwa ivyaha vya jenoside no gutera amacakubiri mu banyarwanda abamwunganira bari basavye sentare ko yorekurwa akaburana ari hanze ni inkuru yo mumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda mu cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rubanza kwibutsa impamvu zateye bwana mbambure karasira uzaramba kujurira icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere karasira mu kutishimira icyemezo cya mbere avuga ko ibyo yavuze asanga bitagize ibyaha ahubwo ko abamurega bagambiriye kwangiza isura ye bamwita umujenosideri bamugerekaho ibyaha atakoze avuga ko muri we yemeranya n'umutimanama we ko ari imfungwa ya politiki kandi ko yumva azakomeza kubizizwa mu bujurire bwe karasira avuga ko asanga mu rwanda nta butabera buhari ahubwo mu magambo ye abwita ubutareba agashimangira ko azakomeza kubivuga atyo abamwunganira mu mategeko gatera gashabana na mugenzi we evode kayitana bavuga ko urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge mu gufata icyemezo kimufunga rwirengagije ibikubiye muri raporo ya muganga igaragaza uko ubuzima bwa karasira buhagaze bavuga ko muganga chantal murekatete wo mu bitaro bikuru bya kaminuza biri i kigali sehashuyika yagaragaje ko arwaye agahinda gakabije gakomoka ku mateka asharira ya jenoside yaciyemo abanyamategeko be kandi bamusabira gufungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze bavuga ko ubushinjacyaha bumurega bushingiye ku biganiro bitagize icyaha bakamusabira iminsi irindwi yo kujya kwivuriza mu bitaro bya ndera byita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe ni mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko iby'uruhande baburana nta shingiro bifite bugasaba ko karasira akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi ategereje urubanza mu mizi buvuga ko bugikora iperereza ku nkomoko y'umutungo atabashije gusobanura buvuga ko kumurekura byabangamira imigendekere myiza y'urubanza mu isesengura urukiko rwakoze rusanga hari impamvu zikomeye zituma karasira akurikiranwa afunzwe mbere y'urubanza mu mizi mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko karasira atabura n'ahakana ibyaha ahubwo akavuga ko yabitewe n'agahinda gakabije gakomoka kuri jenoside yamuhungabanyije umucamanza avuga ko karasira akekwaho ibyaha by'ubugome n'ubwo avuga ko yabitewe n'agahinda gakabije ashingiye ku ngingo z'amategeko zireba imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha umucamanza yibutsa ko impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho ibyaha ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko ukurikiranywe ashobora kuba yarakoze ibyaha yemeje ko kuri karasira hari ibyaha byagezweho bihagije mu iperereza bituma akekwaho iby'ubushinjacyaha bumurega urukiko rusobanura ko nta kigaragaza ko amagambo aregwa yayavuze atameze neza ruvuga ko raporo ya muganga igaragaza ko karasira atigeze atakaza ubushobozi bwo gutekereza bityo ko ibyo we n'abamwunganira bavuga nta shingiro bifite urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rukavuga ko uretse kwitwaza uburwayi karasira adahakana ibyaha rugasanga nta kivuguruza impamvu zashingiweho n'urukiko rwabanje umucamanza avuga ko hashingiwe ku buremere ibyaha akekwaho yabikoranye no kuba aramutse afunguwe by'agateganyo yakomeza kubikwirakwiza muri rubanda na cyane ko aburana avuga ko ari imfungwa ya politiki ari ngombwa ko akomeza afunzwe by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi urukiko ruvuga ko ibyo kumujyana kumuvuriza indera gereza afungiyemo ariyo yo gusuzuma niba ari ngombwa ikazagena igikwiye ku rukiko si impamvu yashingirwaho mu kumurekura by'agateganyo kuko amagambo avuga ashobora guteza umwuka mubi muri rubanda nyuma y'iryo sesengura umucamanza dativa mukamana yategetse ko icyemezo cyafashwe ku rwego rwa mbere gihamu uko kiri yemeje ko karasira akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi ni mu gihe bwane mabure karasira we mu iburanisha riheruka yari yahamagaje telefone ya gereza ya nyarugenge afungiwemo abwira ijwi rya amerika ko atazaburana urubanza mu mizi abifata nk'aho kuburana uru rubanza byaba ari icyo yita guta igihe ntabwo nzongera kuburana na kano gatsiko Eh.
ukuri kwanjye reka ngende ifungura politiki bazafungura mu buryo bwa politiki nta n'ikibazo cy'ingenzi ahubwo icyo nakubwira mwankorera ubuvugizi ko merewe nabi kubera ubukene none se urubanza mu mizi ntabwo uzaruburana umva njye ndumva nazaruburana kuko ibintu byo mu rwanda umva ntabwo ari ubutabera hano tubyita ubutareba niba wumvise nanabivuga kuko nabituyemo kenshi ntabwo nshobora guta umwanya wanjye yewe ibintu nakoze ntabwo umutima wanjye ushinja urumva ikibazo ni iki aka gatsiko umuntu ahanganye nako igihe kazajya dawuni ibintu byacu bizamenyekana ushobora kuzaba twaranapfuye abuzukuru bakabibona Ya, ibyo bintu nabimenyesha abandi bantu banjye nimero yawe niyo nashoboye kubona niyo mpamvu nashobora kuburana nta butabera buri mu rwanda bwane mabure karasira uzaramba ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bine byo guhisha ingiro no guhakana jenoside yakorewe abatutsi bukurura amacakubiri mu banyarwanda no kudasobanura inkomoko y'umutungo n'ibyaha byinshi bikomoka ku magambo yakunze gucisha ku mbuga nkoranyambaga cyane ku muyoboro wa youtube nyir'ubwite avuga ko nk'umututsi warokotse jenoside atarota yihakana cyangwa yihisha ingiro ntatinya no kuvuga ko azira akarengane gaturuka ku kutarya umunwa mu kuvuga ko ababyeyi n'abavandimwe be bishwe n'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u rwanda anenga bikomeye imigenzereze y'ubutegetsi buriho avuga ko butitaye kuri rubanda rugufi eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukiri mu rwanda kandi mu ntara zitandukanye haravugwa abanyagihugu babangamiwe no kuba barubakanye ariko ntibandikwe mu bitabo byabigenewe cyane ngo bahabwe ibyemezo ko bubakanye mu buryo bwemewe n'amategeko bavuga ko hari uburenganzira badahabwa kubera kudashobora kugaragaza ko bubakanye ni inkuru y'uwo mumeshamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco n'abandi aba bagore batuye mu murenge wa rugerero i rubavu bemeza ko bo n'abagabo babo badashobora guhabwa ibyangombwa by'ubutaka kubera iki kibazo twebwe twasezeranye muri mirongo inani na gatanu nageze ku murenge baravanga abasezeranye icyo gihe ndabwira ibitabo bati bifite ngo tongere dusezerane njya ku karere barambwira ngo ndawundi muti uretse kongera gusezerana ngo babone baduhe icyangombwa cy'ubutaka nasezeranye muri ba bandi banyamwishi muri bibiri na kane rero njya gushaka mitarariya ndayibura matoriya ni icyangombwa cy'uko wasezeranye Eh, byasi cy'ubutaka barambwira ngo njya matoriya uyu mugore nawe wo muri rugerero afata icyo gikorwa cyo kongera gusezerana cyangwa kuregera urukiko kugira ngo ruhamye ishyingirwa ryabo nk'igihano ku baturage rero twasezeranye bibiri n'umunani kandi baduha ibyangombwa ku murenge baratubwira ngo ngo kereka ngo tugiye mu rukiko cyangwa tugasubiramo none ni ikosa ry'abaturage cyangwa ni ikosa ry'abayobozi mwari tubaraho none umugabo adashaka kongera gusubirishamo weho mugore wabikora hirya yongeraho ko nabo nta cyangombwa cy'ubutaka bafite kandi ko iki kibazo cyababujije kwishyurwa indishyi ikwiye uyu mugabo utuye mu murenge wa kinyababa akarere ka burera aravuga ko byamubujije kubona inguzanyo ya banki nasezeranye muri bibiri na cumi n'umunani itariki umunani z'ukwa munani ngiye gushaka icyo cyangombwa cy'uko nasezeranye baramwe ntaho nanditswe no mu bitabo twagiye kuri mashine barebamo barambura bari benshi hasezeraniye abantu ahubwo batari bari munsi y'icumi hafi ya bose nta byakunze turabaza tuti nimba ari sisiteme kandi no mu bitabo kwandikisha ikaramu nabwo byarasibye kuri banki byarangiye byanze bitewe n'uko ntaho bayaguhereza uterekanye icyo cyangombwa umunyamategeko marite ngara ngarambe nawe avuga ko iki kibazo kigaragara mu gihugu ku ruhande rumwe bitewe n'amateka igihugu cyanyuzemo arimo jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane n'intambara y'abacengezi amateka yatumye ibitabo bimwe bitwikwa abantu benshi bafite icyo kibazo nk'abantu basezeranye nka kera nka mbere icyenda na kane ibitabo bimwe byagiye bibura ariko hariho n'ibindi bibazo tujya tubona na nyuma y'uko ubu ngubu bisigaye bikorerwa mu ikoranabuhanga abantu bajya kubareba ugasanga ingaragu kandi yarasezeranye bazakora ubushakashatsi aho ababa bafite amakosa byo rwose bakabiryozwa na gahunda yo igihe basezeranira mu kivunge wenda bikaba byabarengaho abanditsi b'ibirangabimerere guhita babandika mu bitabo ariko urumva ni ibintu bikwiye gukosorwa mu buryo bujyanye n'imiyoborere undi munyamategeko jean paul manirafasha nawe ashyigikiye ingingo yo kubikoraho isuzuma ugaragaweho amakosa agahanwa hakurikijwe amategeko ingingo ya mirongo irindwi na rimwe yariho itegeko rigenga abantu n'umuryango rivuga ko umwanditsi w'irangamire aryozwa ku giti cy'amakosa n'ibyaha yakoze mu kazi ke abigambiriye cyangwa kubera uburangare kuba rero umuntu yashyingiwe ariko akaba nta hantu bigaragara ko uwo muntu yanditse ni amakosa y'irangamimerere kandi byaba byaratewe n'uburangare kuko birashoboka kuko irangingo yabiteganya haba hari ukwiye kubiryozwa rero mani yarafashe avuga ko uwabiryozwa ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge hagati y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa kinyababa emmanuel kwizera yadutangarije kuri wa mbere ko bitashoboka ko umuntu yashyingirwa ntiyandikwe mu gitabo cy'abashyingiwe asaba ufite iki kibazo wese wo mu ifasi ye kumugana kugira ngo ajye muri sisiteme rero azaza turebe mu gitabo yashyingiriwe nibirangira muri sisiteme tumushyingire ni ukuvuga ngo nta no kwibeshya kwabaho ko umuntu yashyingirwa ngo munanirwe kumwandika ntibibaho kuko ntabwo yashyingirwa ngo agende adasinya kandi ntabwo yasinya atanditswe joseph kuriyo havugimana ufite mu nshingano itangazamakuru n'itumanaho muri minaroke no kuvugira minisiteri yabwiye ijwi rya amerika kuri uyu wa kane ko hari abashyingiwe vuba bafite iki kibazo kubera uburangare ko kigomba gukemurwa nk'uko icyatewe n'amateka y'igihugu gikemurwa ngira ngo icyo ni ikibazo kibaho bitewe n'uko bagiye basezerana muri rusange ariko ugasanga wenda bahise bitahira badasinye cyangwa se n'umuyobozi nawe ahise afunga igitabo atabanditse bose ni uburangare wenda bwagiye bubaho ku ruhande rumwe cyangwa urundi ariko nabo twabashyize muri icyo cyiciro cy'abagomba kujya ku murenge nabo bakandikwa hanyuma inzego zishinzwe ubugenzacyaha zikabikurikirana kugira ngo nabo ikibazo cyabo kijye mu rukiko rwemeze niba ugushyingirwa kwabo kwarabayeho havugimana asaba buri wese ugifite kugana umurenge kugira ngo gikemuke yongeraho kumwe mu bashyingiranwa bahagije mu kugitanga abamaze gushyingiranwa bagirwa inama yo kuva ku murenge basinye iki gikorwa cyangwa bagasaba udutabo tw'uko bashyingiwe ushinzwe irangamimerere wese asabwa kwitwararika kuko umuturage ufite ibimenyetso by'ishyingirwa nk'amafoto utaranditswe mu bitabo by'abashyingiwe amureze yabihanirwa urakoze jean bosco ndabaniwe muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na radiyo done cubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye edi rwema niwe yarabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugiriye amahoro umunsi mwiza